hello everyone welcome to Bose Corners tv if not today now you dey come across my channel may you not forget to hit on the subscribe button and don't forget to share this video so for those one they go they come god go bless you now And they talk about royal home nigeria celebrities for my channel my correct people. i don't come again as i come now now i say okay make i can't leave correct this for now the gist wey una never hear before na i come give una so my people, una don hear say una know say queen army still dey e still dey for where e go do celebration we even see reverend um, pastor Um fumi layo for there you understand we see am for there before we no even see am na now of recent now na we come see am say she even did there hmm. i was so happy to see her so my people, not be small tin o oni of ife dey very very happy with queen Ami. for everything wen as everything tey dey go on you know say before before eh kabiyesi collect passport of tadenikawo but for very very from a reliable source so we don't hear say he don't give him back don't give him back the passport becos be like say kabiyesi now don't forgive queen naomi e don forget everything all the hope be say say that the hope of them say that they go back that they come back together. you know see as he give him the passport now if na before e no go free travel if not Kunami for don't travel go america go everywhere for visiting embassies because of say Ooni of Ife carry picture of Tade uh, eh, passport international passport of Tade Nikawo but now e don give am back the passport dey with am you know see na im make am e fit travel comot i dey very proud of Queen Naomi say everywhere wey e dey go na im dey hold e pikin dey carry pikin follow e body e dey go there I am so happy and I'm proud of her because hmm, she is good. She's a really good mother. Yes, she's a good mother. Abiomo. Abiomo, na she be. A real Abiomo, na she be. So my people, una don't see am now, I don't come, I don't show. So una don't see and say Kabiyesi now and Queen Naomi say dem no dey quarrel again. Everything as una dey see am everything go soon dey okay and queen naomi by the grace of god by the grace of the perfect jesus everything wey queen naomi dey do with caviarcy o oh, wetin dem dey do together, o oh, whether the one we know the one we no know we know say everything go dey perfect that there no weapon that is fashioned against dem when e go prosper again nobody go put hand for dia any man or woman when e dey try to put hand for waiting for their problem holy ghost fire na e go descend on them in jesus name so my correct people, as i see the gist na now i say okay now make i come touch light di gist now so make una see say god of abraham god of uh, miracles see ah e don do am becos wetin god no fit do e no dey exist o shebi una know yes o my pipo wetin god no fit do e no dey exist na be for dis queen army matter wetin god no fit do e no fit exist for our life e no fit exist for the life of queen army and for tadenikawo na see the way wey god take dey do am god take dey dey bless tadenikawo god dey bless queen army for everything wey queen army dey lay hands upon na god take dey bless am una dey see am mm. so na so my pipo anytin wey me wen anything wey god bring come for us for here say make we tok about na so we go take tok about am about queen naomi na we dey tok about for my channel queen naomi and odas you understand na we dey tok about so abeg make una share this video and make una like the video and if una never subscribe to my channel I beg subscribe to this channel you understand make una don't forget to subscribe just click on the notification bell so dat anytime when i dey do bring video come una go dey see ya. so for those one they follow me they come back they go they come god go reward you una you understand almighty god na he go bless you una They go make roads go make way for all of una e go open the doors of miracle doors of favor. e go bless you and i no go lack in jesus name The heavenly father the god of heaven and the god of the earth go bless una go make una pocket una pocket no go run dry in jesus name so my correct people, na god na go bless queen army pikin everything wey queen army lay his hand upon e go prosper so make una try to subscribe for my channel if una never subscribe and subscribe make una hit the notification bell so that anytime una dey bring videos dey come una go dey see ya. so for those wey they go they come back god will bless una and you know so my people, i just say okay oh, make i just talk about queen ami for here for the love when god love her and the love wey caviar love queen ami Don't be small tin because kabiyesi dey regret well well dey regret to say ah i wish he know na wetin he take dey regret every day say i wish he know o wetin he do so he for no do am every time every minute na kabiyesi take dey regret and i pray to almighty god say god almighty make he see queen uh, eh, kabiyesi through make he see queen naomi through and make god make heavenly father make He arrange miracle and favor upon her life and the life of tadenikawo and the life of Ooni of Ife too in jesus name that we have prayed amen please kindly share my video and uh, watch don't forget to subscribe god will bless you now. always almighty god na e go uh, rebuke e go